mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ine na zibiri mu rwanda muri ko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva atankumanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joy diane ninahazo impunzi z'abarundi zikomeje kuva mu makambi atandukanye y'igihugu ca tanzania zihungira mu gihugu c'u rwanda twebwe twaje turi abantu benshi bagera nko mu mirongo itanu nta ugasanga nyine baguye no mu nzira kubera atatike baba bafite uwo ni umwe mu bamaze iminsi bageze mu ikambi ya mahama mu gihugu c'u rwanda kandi havugwa ubutungane bwasabye ko imanza zose zari kuburanishwa muri nondwi zegezwa inyuma kurikiza ca virusi ya korona naho muri mali imyiyerekano y'abanyagihugu basaba perezida kwegura irakomeje ibyo ni ibyayo makuru yose duce ku masonga ni mu kanya isasa amakuru tubafitiye turayahera ku yagezeho hirya nino ku isi duhereye ku mugabane wa afurika aho muri mali abatavuga rumwe na leta babandanya gusaba ko umukuru w'igihugu ibrahim bubakar keita yegura inkuru tubaza mugenzi wacu oriane itanga ishaka umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta muri mali wanse kwemera umugambi w'umugwi ujejwe kumvikanisha impande zombi mu ntumbero yawo wo kugira intureka za politike zihagarare Ivyo vyabaye mu gihe ico gihugu gihanzwe n'ubwicanyi bugirwa n'imigwi y'intagondwa z'abayisilamu muhari wiswe Mouvement Juin 5 uvuga rumwe na leta wanse umugambi washizwe ahabona ku munsi wa Mungu wari wateguwe n'umuryango w'ubutunzi bw'ibihugu vya Afrika y'uburengero CEDEAO uwo mugambi wasaba ko umukuru w'igihugu Ibrahim Boubacar Keita ashinga leta rusangi irimwo abo mu mugambwe utavuga rumwe na leta umukuru w'igihugu asanzwe yari aheruka kwemera ibyo batavuga rumwe na leta basabye mu gutesha agaciro sentare ijejwe ibwirizwa shingiro ubu Mouvement 5 ibandanye gusaba ko umukuru w'igihugu ava ku butegetsi mu gihe ubutunzi bw'icyo gihugu bubangamiwe ikindi ni uko atamwumvikano uhari ku byavuye mu matora y'abashingamateka umugwi wa CEDEAO ntiwemera ivyo abatavuga rumwe na leta basaba yuko umukuru w'igihugu yotanga imihoho oya nitanga ishaka urakenuye ishamwe riharanira agateka kazina muntu human rights watch ryasohoye raporo ivuga ko mu buyapani abana bari mu mikino yo kwinonora imitsi bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina barakubitwa bongera babwirwa amajambo akomeretsa joffre mutagoma arakomeza nino nkuru abakoze iperereza kuri icyo kibazo bavuze ko batahuye ko abana benshi bakubiswe ipfunsi imigeri cyangwa bagakubitishwa ibindi bintu iperereza rivuga ko bamwe muri bo bafatwaga mu buryo bubaheza umwuka ntibahabwe ibiryo cyangwa amazi ari nako batotezwa bakanakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina abakoze iryo perereza bavuga ko ibyo byateye bamwe muri abo bana kugira agahinda gasaze kugira ubumuga bw'umubiri ihungabana ry'igihe kirambye ndetse rimwe na rimwe bakiyahura inama ishinzwe imikino ya olympique yo mu buyapani ntacyo yabivuzeho icyo cyegeranyo cyiswe nakubiswe inshuro nyinshi cyane ntashobora kubara kivuga ko umwe mu bana biyahuye yari afite imyaka cumi n'irindwi akina umukino wa basketball ku ishuri yigagaho kivuga ko yatotejwe cyane n'umutoza we bikamutera kwiyahura gishingira ku bisubizo by'abakinnyi mirongo itanu babajijwe bakomoka mu duce dutandukanye n'abandi magana arindwi basubirije kuri interineti gisohotse ku itariki y'imikino ya olympique iteganijwe umwaka utaha mu buyapani yagombaga gutangirira ariko yigijwe inyuma ho umwaka umwe kubera ikibazo cya virusi ya korona barakoze bagenzi bacu ku makuru agezweho hirya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza ubu naho dutandukire ayavugwa mu karere tuyahereye mu gisata c'impunzi abarundi barenga ijana baramaze guhunga ubwa kabiri bava muri tanzania bahungira mu rwanda mu kiringo kiri munsi y'umwaka abenshi bava makambi ya nduta na mutenderi muri ico gihugu baja imahama mu rwanda bamwe mu bavuganye n'ijwi rya amerika bavuze ko bahunga imibereho mibi hamwe n'umutekano muke ido nido na pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda iradiyo ijwi ry'amerika ryasanze abo barundi mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya mahama iri mu buseruko bw'u rwanda abo twashoboye kuganira baje mu ntanguzo y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bagizwe n'abagore abana n'abagabo bake bamwe muri abo twaganiriye ntibashima ko tubavuga amazina uyu twise mariya yazananye n'abandi barenga mirongo itanu nk'uko abyibuka ariko kubera ingorane zo mu nzira ntibashitse bose yibaza ko hari bamwe bafashwe abandi bagafungwa canke bagasubizwa inyuma mu makambi gusa ntazi neza ko boba bakiri bazima abo barundi bemeza ko inzego z'umutekano n'ugwaruka rw'abasivile bafasha gucungira umutekano muri Tanzania abo bita wanamugambo aribo baba kujabuka imbibe kuko izo mpunzi zidaca mu nzira zizwi n'amategeko abo barundi bavuga ko bahitamo guhunga ubwa kabiri bava muri Tanzania igihugu cabakiriye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bakara mu Rwanda no mu bindi bihugu kubera umutekano muke mu makambi twebwe twaje turi abantu benshi bagera nko mu mirongo itanu nta n'umwe ugasanga nyine baguye no mu nzira kubera atatike baba bafite abandi baciye mu nzira z'amazi baguye mu mazi urumva n'ibibazo rega naho uba uhunze ufite ikiguhunze ntibisigura yuko mwese muba muhunze ikintu kimwe kuko imbonerakure ntiyava mu burundi ice yinjira muri tanzania mu ikambi atawuyizanye ibyo byo kubatwara mu ijoro kuva na kera barabatora nyine mu ijoro bakabajyana ehe turazimiye cyangwa ugasanga harimo n'abarengana nyine barabajyana kabisa mu ijoro bava cyane cyane mu makambi ya nduta na mutenderi bakunze gufata inzira ijya mu rwanda mu buganda no muri kenya uretse umutekano muke n'inzara iratuma bahunga nk'uko babyemeza hari igihe baduhaye ifu nkeya nk'ubu nk'umuntu w'umuryango nk'abantu batanu bakamuha akadobo gapima nk'ibiro cumi cy'ifu n'ibisorori nka bine by'ubushaza litiro zibiri z'amavuta umunyu utangana n'irobo ngo nibyo bazoza barajya ukwezi kose urumva n'ikibazo bajya gusenya ugasanga bagiye mu ndimiro z'abandi nyine bakabica abagore babafashe bagaca babafata ku ngufu abo bahungiye mu rwanda batubwiye ko ubu babayeho neza mu ikambi y'amahama oya aha ni sawa kabisa aho uraryama ugasinzira basha nta kibazo ibyo bintu ntabihari ijwi ry'amerika ntiryashoboye kumenya neza igitigiri cyabo bose gusa userukira ikambi ya mahama jean bosco kwibishatse amenyesha ko abamaze kwakirwa muri iyo kambi barenga ijana ndabizi neza bari hano mu nkambi y'amahanga turi munsi y'abashika ijana bamaze gushika hano bose mu ngeri zose barahari baraza harimo abagore harimo n'abagabo umwe wese amenya ingana aza ariko bashitse barabakira nk'uko bakira izindi mpunzi zose hanyuma bagashika mu nkambi ibikurikira neza ko inzego z'igihugu baramenya ingene babikora bo urunani rw'abaharanira agateka k'impunzi coalition burundaise de défense des droits humains vivant dans les camps de réfugiés cbdh vicar ruhamagarira leta ya tanzania n'ishirahamwe hcr ribajejwe kugarukira agateka k'impunzi z'abarundi bahungiye muri ico gihugu leopold sharangabo ni cegira c'utwara urwo runani hariho kunyuruzwa kwicwa gupfungirwa ubusa n'andi mahohoterwa menshi atandukanye amasoko yarugawe nko kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda gushika aho tugeze abarundi barenga ijana baraburiwe irengero ryabo abandi benshi baratabaromoka abandi bakagenda barafatirwa mu mayira bagerageza guhunga kuva itariki mirongo irindwi n'icyenda z'ukwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi impunzi zirenga icumi zimaze kunyuruzwa abandi hafi nka nka cumi na batanu bamaze gupfungwa tugasaba rero leta ya tanzania ko yokubahiriza amasezerano yonyine ubwayo yasinye uzumva akeneye gutaha atahe ishirahamwe HCR ryitaye impunzi ku isi igisata cyo muri Tanzania riremera ko rimaze kumenya ayo makuru umuvugizi wa HCR muri Tanzania Edward Ogola yabwiye umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ko ari bisanzwe ko haba impunzi zija kurondera ubuzima bwiza mu bindi bihugu Edward Ogora ati ntidushobora kuvuga ku byerekeye impunzi imwe imwe yose n'ikiyituma kuva muri tanzania ikaja mu kindi gihugu gusa turabizi ko impunzi zijabuka imbibe zikaja kurondera aho ziyumva zikingiwe bikwiye kurondera ubuzima bwiza umutekano n'ibindi hari n'ababa bahungutse bashitse mu burundi bagaca basubira guhungira mu bindi bihugu canke bagakatira mu nzira batarashika iwabo ico bikoze si benshi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nta bitigiri bikabije turumva mu kwezi kwa gatatu umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ijwi ry'amerika ryakoze inkuru yerekeye impunzi z'abarundi zirenga mirongo itandatu zari zafatiwe ku mupaka wa tanzania na kenya mu karere ka tarim ku ruhande rwa tanzania zari zivuye mu makambi ya mutenderi nyarugusu na nduta muri tanzania bagiye gusaba ubuhungiro mu ikambi ya kakuma iri mu buraruko bwa kenya ishyirahamwe mpuzamakungu hcr rivuga ko abo bahungiye ubwa kabiri mu rwanda basanzeyo abandi barundi barenga ibihumbi mirongo irindwi zirindwi na bibiri bahatse indaro tanzania nayo ubu ibarizwamo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bine nk'uko ibiharuro bya hcr bivyerekana pie claveni nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika tukiri mu rwanda urwego rw'ubushinjacaha muri ico gihugu rwasavye ko imanza z'abapfungiwe muri kasho za polisi zitandukanye zari kuburanishwa muri ino ndwi zegezwa inyuma kwerekeza ca virusi ya korona inkuru ya Eric bagira ubusa bijya kumenyekana ko imanza z'abafungwa bari muri kasho za polisi mu mujyi wa Kigali zitaburanishwa kubera icyorezo covid 19 byabanje gutangazwa n'ubwanditsi bw'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruri Kibagabaga mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ku isaa tatu z'igitondo zirengaho iminota mike ubwo abanyamategeko bari mu cyumba cy'iburanisha bategereje kunganira abaregwa batunguwe no kubona umwanditsi utari yambaye umwambaro w'akazi aza kubabwira ko nta rubanza na rumwe ruburanishwa mu mujyi wa Kigali ku bafungwa bari muri kasho za polisi yasobanuye ko yaratumwe n'umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo ko isubika rubanza rishingiye ku cyorezo covid 19 abanyamategeko bamusabye ko agenda akabwira umucamanza akaza akabibamenyeshereza mu rukiko mu gihe kitarambiranye inteko iburanisha yari ifite ku rutondo urubanza rwa Profeseri Jide Karuranga n'urw'umunyemara Rufredi Nkubiri yahise yinjira maze umucamanza avuga ko nta buranisha na rimwe rishoboka mu mujyi wa Kigali ku bafungwa bari muri kasho za polisi umucamanza yavuze ko urwego rw'ubushinjacyaha rwabandikiye rubamenyesha ko rutabasha kuzana abafungwa mu nkiko kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda yabwiye abunganizi b'abaregwa ko ubushinjacyaha bwabamenyesheje ko kubera imibare imaze iminsi iboneka muri kasho za polisi ku bafungwa banduye icyorezo covid cumi n'icyenda ari ngombwa ko bose babanza kubapima ibyo ngo bizavanaho impungenge ko badashobora kwanduza abandi igihe bazaba baje kuburana mu nkiko umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa gasabo yavuze ko igihe bizaba bigaragara ko icyorezo cya covid cumi n'icyenda kitarakemuka ku buryo abafungwa bazanwa mu rukiko bazareba niba byashoboka bakiyambaza uburyo bw'ikoranabuhanga bakaburanisha abafungwa bari muri za kasho bafungiwemo mu bagombaga kuburanishwa kuri uyu wa mbere ku isonga hari porofeseri jide karuranga wari umuyobozi wa kaminuza ya kibungo unique uyu yatawe muri yombi ku itariki eshatu z'uku kwezi kwa karindwi yafatiwe umunsi umwe na bwana Pierre Damien Habumuremyi wahoze ari umukuru wa guverinoma mu Rwanda ariko bwana Habumuremyi we yaraburanye asigaje kumenya icyemezo kimurekura cyangwa kimufunga by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi iki cyemezo cy'umucamanza nubwo ntacyo bari bugihindureho abanyamategeko batatu bunganira Profeseri Karuranga bagaragaje ukutanyurwa nacyo gusa umucamanza yabasabye gukomeza kwihangana kuko yavuze ko ari icyemezo kirenze imbaraga ze kubera uburemere bw'icyorezo covid 19 icyenda Maître Faustin Murangwa umwe mu bunganira Profeseri Karuranga yabwiye urukiko ko kuva yafungwa baba umuryango we ndetse na bagenzi be bafatanije kumwunganira mu mategeko batemereye kumusura ni mu gihe nguregwa ahorana uburwayi uretse kwangirwa gusura uwo bunganira Maître Murangwa aranavuga ko we na bagenzi be ubushinjacyaha butarabaha dosiye y'uregwa ngo bamenye ibiyikubiyemo umucamanza yababwiye ko nk'abanyamategeko bagombye kwisunga ingingo z'amategeko bakemererwa uburenganzira bwo kubaha uwo bunganira babwiye urukiko rw'ibanze rwa Gasabo ko bashingiye ku gihe Profeseri Karuranga yinjirijwe mu buroko basanga igihe cyo gusuzuma ifungwa n'ifungurwa rye ry'agateganyo cyararenze aba banyamategeko bamwunganira bagasa n'ababurira ubushinjacyaha ko bwarangije kwica amategeko mbere kandi ko no mu iburanisha ritaha hari ibyo butagombye kuzasobanura bwitwaje impamvu zishingiye ku cyorezo cya covid cumi n'icyenda umucamanza akabibutsa ko ibyo bamubwira bazabisobanurira mu iburanisha ritaha mu gihe abanyamategeko batatu bunganira Profeseri Karuranga bagaragaza ko urubanza rwadindiye bakifuza ko umunsi utaha nta yindi mpamvu yagasubikishije uru rubanza umucamanza yababwiye ko nabwo byose bizaterwa n'intera icyorezo kizaba kiriho Profeseri Jide Karuranga wahoze ari umuyobozi wa kaminuza ya Kibungo ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha byo gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro gufata ibyemezo bishingiye ku itonesha ubucuti urwango cyangwa ikene wabo avugwaho ibyo guha imyanya abanyeshuri batayifitiye ubushobozi bakigira ubuntu ngo bakanigishwa n'abarimu badashoboye kutishyura abakozi n'ibindi kugeza ubu kaminuza ya Kibungo Unique Profeseri Karuranga yayoboraga yarafunzwe kimwe n'izindi ebyiri nyuma y'aho inzego z'uburezi zisanze hari ibyo zitujuje undi wagombaga kuburanishwa ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ariko ntibikunde ni umunyemari Alfred Nkubiri ubutabera buramurega ibyaha byo guhimba no gukoresha inyandiko mpimbano guhisha ibintu byakoreshejwe cyangwa byagenewe gukoresha icyaha n'ubuhemu bwana Nkubiri asanzwe aziha imirimo yo gutunganya amafumbire no kuyageza ku baturage we na bagenzi b'umunani bafunzwe baregwa uburiganya mu kugeza amafumbire ku bahinzi ku isonga urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko rubakekaho kunyereza ifumbire ifite agaciro ka miliyari icyenda z'amafaranga y'amanyarwanda Rwanda biracyagoye kwemeza igihe imirimo yo gupima icyorezo covid cumi n'icyenda abafungwa bari muri kasho za polisi mu mujyi wa Kigali izarangirira kugira ngo babashe kugezwa imbere y'ubutabera icyakora imanza zari ku rutonde rw'izari buburanishwe kuri uyu wa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwo rwabaye ruzimuriye by'agateganyo ku wa mbere w'icyumweru gitaha buzaba ari ku itariki ya makumyabiri na zirindwi z'uku kwezi kwa karindwi bitaba ibyo amaburanisha akazaba hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga eh bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeza n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya mu karere ka rubavu mu gihugu cy'u rwanda havugwa isuku rike rishobora gutuma ikiza cya virusi ya korona kirwirirana mu gihe ako karere ka rubavu kari mu kato kandi abandura covid ya cumi n'icyenda bagakomeza kwiyongera hari abanyagihugu batandukanye bemereye ijwi rya amerika ko basangira udupfukamunwa nk'uko mubyumva mu kiganiro claude ganza munyamagana yagiranye nabo icyifuzo twabasaba ni ukugira ngo muduhe amasabune ngo tukajya tukaraba ukaraba kangahe mu cyumweru umubiri wose mu cyumweru nkarabamo kabiri nta gihe ujya usibira ukaba wamara n'icyumweru udakarabye iyo amazi gabuze izuba ryavuye kibirabaga icyumweru kikarangira n'akarabye mu mirenge imwe n'imwe y'akarere ka rubavu cyane cyane yitariye umujyi wa gisenyi usanga abaturage bambaye udupfukamunwa ari mbarwa haba mu mayira cyangwa mu dutsinda duto duto baba barimo guhana intera hagati yabo nabyo si ikintu bitwararika mu bijwi rya amerika yasuye ikagirana nabo ikiganiro mu mirenge ya bugesha na mudende hari abavuga ko batarikoza agapfukamunwa kuva icyorezo cya virusi ya korona cyadutse mu rwanda hagati mu kwezi kwa gatatu y'umwaka abandi nabo bakavuga ko badutiririkanya kimwe n'abatumesa gake gashoboka kuko hari utwo n'abantu bambaye twanduye mu buryo bugaragarira buri wese ni mu gihe mu ngamba zo kwirinda ikwirakwira rya virusi ya korona harimo kwambara agapfukamunwa mu rugo n'igihe cyose umuntu ajya aho ahurira n'abandi bantu benshi cyakora bamwe bagaragaza ko kutagira amazi meza biri mu bituma batitwararika isuku uko bikwiye abandi bakagaragaza ko niyo babonye amazi kubona isabune ari ikindi kubera ubukene nk'uko mugiye kubyumva twabonye mirongo itanu tugura agasabune twayibura ni uko amazi yo gukaraba nabwo imvura yaguye no tuyabona urafata igisheke utakarabye ukanakirya ukarabagaho ukabaye sabune uretse ukora igiceri n'icy'umunyu n'icyesabune tukukibura bivuze ngo nta suku noneho ubu ngubu muri kwita twayikoreshaga amafaranga isuku ni amafaranga wabona mirongo itanu ukagenda ukagura agasabune none bona nta mafaranga tukibona ubona ivombere yatwishe nta n'agapfukamunwa ndi kubona mu mutwe agasize mu rugo ntabwo kabuze amafaranga ukagura korona yaza ni umwe n'umwe ubu n'amafaranga ntabwo twarayabuze inzara iratwishe ubuzima bumeze nabi korona ibyo tuyirinda twirinda kwegerana twitwaza n'ubupfukamunwa mu bwo byose nibwo buryo twirindagamo korona ngaka ndagafite ugatwara umufuka
dore ngaka mbega yengeze mu bantu benshi ndakambara naba ndi njyenyine ngo ngagira ute ngakitwaza amazi yo ndayo dore ni ibigega byino by'ibitega by'abazanye bya kwa virunga niyo yabizanye ni bikeya bihari none ko izuba ritangiye kuva noneho iyo ibyo bitega bishizemo amazi mukoresha dukoresha kuri karo tujya kuvomera mu nzu z'abahajya nihe kuri duwanira kuri hangari iyo tujya igara tukayigura mbese tukagera ibiduhenze cyangwa se yaba yabuze tukajya kugura no muri peyizana igara ijana kuva hano kuhagera aho ahari umugezi mwavomaho bitwara umwanya ungana nk'amasaha abiri cyangwa atatu umugezi umugezi wa robine kugenda kugenda gusa Mm, kugenda no kugaruka ni amasaha atatu gusa uri kumva bitagoye nawe reba guca isuku yiraruhije nta mazi nzatumara byo ndetse kangubwira impamvu turi kuvuga guca nuko nta mazi tugira amazi ndayo ubwo umuntu yavuga ko nko mu cyumweru umukara bakangaho umubiri wose yewe indwara ni kabiri ingope nasho ngo beshe indwara iyi mbese y'inyesuko ni kabiri abandi ni rimwe mu cyumweru cyangwa se rimwe mu kwezi Mm, Mbese ni ikibazo cyo kubura amazi cyangwa ni ukutita ku isuku ni ikibazo cy'amazi n'isuku ngeya mbese kuri bamwe na bamwe Mm.
hari nk'icyifuzo mwumva mwageza kuri leta icyifuzo twayigezaho icyifuzo twayigezaho ko- kuri mbese ikibazo cyo kuri korona wenda badufungurira nguko wenda hano iwacu nd'abandi bari bafatwa bakajya bareka tugatembera tukagera nko kuri za kabumba tukajya guhahira dore ubu twabuze uburyo twagera mu masoko hejuru y'iki ni kwanga kugenda kandi baratubwiye ngo twe hano iwacu turi mu kato ngo da ngo turi mu kato kano ka rubavu ngo turi mu kato muri kabumba se si muri rubavu muri kabumba ni muri rubavu noneho rero ngo abandi benshi hejuru ko baba badafite nk'ubupfukamunwa akavuga ati "Sinda- sinda- ndagera hirya hakurya gutenda agapfukamunwa ko mfite baratuduha ngo tutubahe mbese kugira ngo aguhe magana atanu y'agapfukamunwa nabyo kikaba ari ikibazo cy'ingorabahizi Mm, kuvuga ati sindayakura he ndabonye wonja gukorera umusoro wonja gucinjura twarya duke ariko tukaryama kare Eh, ariko ntitugire icyo cyorezo ubu rero n'ubu ngubu nuko twari turi hano tugize gute batubwiye ngo dushake udupfukamunwa nuko twari twicaye hano tunara dufite hafi ya- ya- ya twese none ko mutubika mu mufuka se mu oya nuko i- i- icyuya cyari kije cyari kije nuko biragira naho ubundi imibereho cyane iriya muri kongo niho habaga ibiryo ariko noneho kugira ngo dupfe tukarya duke tukaryama kare naho ubundi twicara turakaraba ko mu munsi dukaraba nka gatanu amazi murayabona Eh, tu- i- i- utujyaga turasaba ari imishinga yaturutse ino heruguru ku- mu birunga Eh, abatayagira tugira gutya tukajya gusaba kuri bino bigega bagiye barazana Eh, bakayaba bakayatoka none nko mu gihe cy'izuba se igihe cy'izuba mbega tuzanamwara eh, kuko ubu, eh, ababifite ntibazayaduha kereka tugiye turagura Eh, tujya turagura ahubwo muzadushiremo induza yo kugira ngo natwe bazanagire wenda hagati y'abantu batanu n'icumi hakabonekamo i- i- i- ibigega bibiri none hagati y'abantu mirongo itatu nimo harimo ikigega kimwe cy'amazi gusa uri kumva bayagwa waba wigiriye shanse baba bagishyize iwawe waje kubabwira ngo ntibakigwe ngo ntibabahe amazi warwana nabo none se muzehe koronavirusi urayizi coronavirus oya sinkayimenye ariko numvaga ko ari mbi Eh, ariko sinkayimenye mbese ko ntajyaga mu mahanga ngo uko ari iturukaga naka- sinkayimenye abe ntahangaha se bwo mu- murayizi Eh, twumvaga ko yicaga ika- yamaze abazungu kandi umuzi ko abazungu aribo ba- eh, ba- mbega bagiraga amajambere n'ibiki none abagiyeyo niyo bayivanaga twe rero birabura se nitu- i- i- i- ira- turamutse tutifashe ikatugeramo urabumva itatumara kandi ure- uzi n'uburimbi bw'abazungu akaba ariyo yabaturutse Eh, kuyirinda mbega ni ugukaraba gukaraba buri mu- ntugire ikintu wava ku musarane wagira gute wenda kurya ugakaraba n'isabune yandura mu byerekeye eh, kugira ngo umenye ko wayi- uyifite We- mu guhumeka uhumeka nabi ukagira ingufu nke ibintu nk'ibyo eh, no kwatsamura eh, iyo umuntu adafite kariya kanduza eh, u- ubwo nicyo mpamvu twambara tuno kugira ngo atayigutera iyo ugiye urakoresha ibintu utakarabye yagufata wakarabye u- ukagira isuku ngo ntawe yagufata nk'ayo mazi nyine none se ubwo simbubwiye ko mu mazi nta mazi dufite ubwo rero ubwo izuba niriva uretse ko mbona habaye amakamirane ubwo rero mu mazi nituyabura ubwo so urabona itazaza izaza bibateye ubwoba bitatera ubwoba se aruwa kwishimira kugira ngo apfe aruwa kwishimira kugira ngo apfe turimo turaganira ku bijyanye ni- n'icyorezo cya virusi ya korona n'ubwirinzi ahangaha mufite ariko ubundi korona ubwayo murayisobanukiwe neza turayisobanukiwe muzi uburyo yandura yandura abantu benshi bwamuka ukagenda ngo ni guke ko yandura ntabwo wayipfa kuyibona yandurira abantu benshi n'amazi ntago mazi nyine makeya go banavuze nabo gatugaga yanayizana ariko ino turi kuyirinda cyane nk'ubu ngubu izuba ryatangiye kuva amazi muzana muyavana he amazi tuyakura iriya za za kabumba za mudende na za kabuhange ngiyo niho amazi gari hano kugerayo mukoresha nk'igihe kingana iki amasaha atatu kugenda gusa cyangwa kugenda no kugaruka kugenda no kugaruka amasaha atatu hari akabuhanga bawageze hano gasize aba bantu bakiri batoya nibo badafite udupfukamunwa naho abandi bakuru bose badufite udupfukamunwa turayizi korona virusi abayobozi barayitubwiye korona virusi iri gutera ikica abana ikica abakuze n'abasaza n'abakecuru korona virusi kuyirinda ni ukwambara agapfukamunwa ntituzaba abandi barundanye tugatatana tugashyiramo metero cyatubangamiye turi kuyirinda ariko inzara iratwishe inzara yatwishe twabuze aho twaje guhahira ibirayi byakomeye ubwo n'amafaranga yabuze n'amazi twara twaraga tujaga gusaba bakadushinyira twebwe turifuza amazi uretse abatwaganiriye bo mu bisizi mu kagari ka hehu mu murenge wa bugeshi hari n'abo mu murenge wa mudende mu kagari ka micinyiro mu mudugudu wa tetero twasuye bamwe mu basigajwe inyuma n'amateka baho bamwe ntibarambara agapfukamunwa n'umunsi n'umwe abandi baradutira bakanadutizanya iyo hari aho bashaka kujya bavuga ko ikibazo ari ukutagira ubushobozi bwo kutugura natwe buriya ikibazo nicyo kiba kitugonze impamvu ubupfukamunwa tuba benshi tutanabufite ni uko benshi tudakunze gutembera ngo tujye hirya no hino twikubiramo nk'uyu murenge cyangwa muri wundi wo hepfo ubangikanye n'uyu ntitujye kure ko natwe ubupfukamunwa bwari ngombwa kugira ngo tube tubufite nk'abandi bantu ntabwo ariko twari tubufite leta yari yatuguriye ni uko bwagiye busaza ubushobozi buba bukeya bwo kugira ngo umuntu yongere abone akandi kumva yuko kiriya cyorezo ari kibi cyane korona virusi muyirinda mute gukaraba amazi meza n'isabune kwambara n'agapfukamunwa mu gihe ugeze hagati y'abandi bantu benshi ayo mazi meza n'isabune murabibona mugakaraba neza mukambara n'agapfukamunwa igihe cyose mugiye aho muhurira n'abandi ntabwo byashoboka kuko ku mugezi iyo udafite igiceri nabwo ntabwo baguha amazi ngo ubone amazi ukuntu wavoma ntayo udafite igiceri cyo kugura ikiduki cy'amazi garo wanaburara ubwo turya neza ariko nk'imvura y'itonyanze igiceri wari ugomba kuba wakivomesha ukakigura agasabune cyangwa ukakigura akunyu cyangwa utuvuta two kwisiga ariko mbona nta gapfukamunwa benshi bambaye ahangaha ntabwo mwamenye ko aribwo buryo bwo kwirinda natejeje umwe kamwe arakagenda nanjye nsigara hano muba muragatiririkanye avuye yarakagwa nawe ukakambara aya mpitira ko ngafura kumutse niwo nkambara ni kamwe muhererekanya muri benshi cyangwa buri wese afite aya ni umwe ngiye nagatijije ntabwo ari buri wese nagahereza mugende hano ndakamuhereza bakakajyana ariko ari umwe ntabwo buri wese nakamuhereza ntabwo weho wambaye agapfukamunwa kandi tuba muri kumwe n'abandi bantu kubera iki ntabwo wambaye ntabwo noneho wabona amafaranga yo kukagura ni ukuvuga ngo kuva byatangira nturakambara na rimwe ntabwo bari babitangaza none iyo utembereye ugiye nko mu santire ruguru ugenda ntako wambaye cyangwa hari ukundi ubigenza ukakabona ngiye ubwo ko mugenzi wanjye yabivuze nanjye ubwo barantizaga nta gapfukamunwa mbona benshi muri bwe mwambaye kubera iki mutambaye udupfukamunwa
nta mafaranga dufite ko kukagura ntabwo urakambaraho na rimwe kuva ibibyaza oya ntabwo ndakambara none ntabwo uba ufite ubwoba ko ushobora kwandura se cyangwa ngo wanduze n'aba bandi
oya ntabwo njya gakura ntabwo njya gakura nanjye mbaga ndi hano hafi y'umuntu iyi ndwara yaje igihugu kirimo ubu ngubu warayumvise ujya yumva njya nyumva ikanga iki
korona virusi hajya
uburyo bwo kwirinda uzi ni ubuhe ni ukugura nk'agapfukamunwa nk'aka ngaka ntakafite nta kuntu najya kure nyine kugira ngo nimva nyanduye nze nyanduza abandi wari wakambaraho kuva iyi ndwara yakwaduka nkuriya amafaranga yose yo kukagura ahubwo muri abantu nyine kugira ngo ntazarwara ku kumiro amafaranga kandi ngo kagura angahera magana atanu amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima avuga ko agapfukamunwa kameswa kambarwa amasaha atandatu kakameswa kakanikwa kagaterwa ipasi neza mbere yo kongera kukambara kandi kakameswa inshuro eshanu gusa akatameswa ko gasimbuzwa kandi mu gihe cy'amasaha ane kuko kukambara igihe kirenze icyateganyijwe bishobora guteza izindi ndwara ubuyobozi bw'akarere ka rubavu kimwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi mu rwanda wasac buvuga ko ikibazo cy'ibura ry'amazi mu karere ka rubavu cyagombaga kuba cyakemutse mu mpera z'ukwezi kwa gatanu y'umwaka ariko n'ubu kiracyari ingutu ku batari bake mu mujyi no mu mirenge witaruye byari byitezwe ko iki kibazo kizakemuka uruganda rwa gihira ya kabiri rwuzuye rugatanga rugatanga amazi angana na metero kibi ibihumbi cumi na bitanu rukunganirwa n'urwa gihira ya mbere rugomba gutanga metero kibi ibihumbi icumi ruvuye kuri metero kibi ibihumbi umunani rwatangaga rutarasanwa ariko n'ubu imirimo ntirarangira mu mpera z'ukwezi gushize ubuyobozi bw'akarere ka rubavu bwatangaje ko imirimo yo kubaka uru ruganda igeze ku kigero cya mirongo itandatu na gatandatu ku ijana bikajyana no kubaka ibigega n'imiyoboro ibihuza n'uruganda nitwa claude ganza munyamagana ibihe byiza akaba ari ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya mwakoze mwe mwarimu duteza abiri kuri mikoro mwari kumwe na diane ninahazwe ano makuru na bino biganiro byari bihagarikiwe na etienne karekezi fasil gebehu yavyegeranije tumukengurukire twemye twifatikanije na bagenzi bacu tukabifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose